kumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru imiryango imwe n'imwe mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda yugarijwe n'ikibazo cyo kutagira inzu zitunganye zo kubamo iyo miryango yegereye agace k'ibirunga ivuga ko biterwa n'ubukene akarere ka musanze ko kavuga ko kagenda kagerageza gukemura iki kibazo bitewe n'uko ubushobozi bubonetse umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yasuye iyo miryango radiyo ijwi rya amerika igera mu mirenge itandukanye yo mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda ni mu cyahoze ari perefegitura ya ruhengeri yahasanze imiryango biboneka ko ibayeho nabi mu nzu zitameze neza izo nzu uzitegereje ahenshi mu mpande zubakishije ibiturusu byumye zimwe muri zo kandi biboneka ko n'isakaro ryazo ryashaje abazituyemo batubwiye ko ari ubuzima babayeho igihe kirekire byambuza uko ngira aha mu karere kegereye ibirunga umukecuru marita y'ingeneye w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu y'amavuko yibana mu nzu biboneka ko umunota ku wundi ishobora kumugwaho yinjije ijwi rya amerika mu nzu ye iherereye mu kagari ka kabazungu mu murenge wa musanze inzu niyinyishe inzu izangwaho nyonjaga kuryama iyo mu cyumba cy'uburiri ni ukugenda mpengetse gutya nababye nti munsi napfuye ntimuzamaza mwakora kano ku gikari nubone munguremo inyuma ni ibiti bihagazeyo gusa biyiteze iba yaraguye kera ubwo rero yaba yangwagaho ngava ku isi y'abazima kakugwaye kakwica se ngapfa nyine none mbamariye kimwe muri abayobozi ntacyo ngimaze n'umuryango gwanjye ntacyo ngumariye nsigaye maze iki nijoro biba bimeze biteye imvura iguye eyi mubwe turahengamaga ndaza nkabaha ngaha irakubura ibisimbeyo
kuko haba hejuru amabati wagira ngo ni hanze mu mpande naho ni hanze iratitiraga n'inzu iratitiraga gutya igatitira nkagira ngo iraguye nkagira nta bana bavemo bagende njye bizanguhe njye nyine abana banza gakundaza mu nzu kubabona izi nzu ari nko ku nshuro ya mbere ashobora guhita agira amakenga ashingiye ku mibereho y'abazibamo uretse izi nzu babamo kubera imiterere y'aka gace biranagoye kubona ubwiherero ku badafite inzu ziboneye zo kubamo ku mukecuru y'ingene yakavuga ko iyi nzu abamo iri inyuma ya nyakatsi yabanje kubamo ewe ni abana nyakatsi iyo kazi ntabwo naterwaga gutya ngeze amahirwe nk'abana banyubakiye uzi kuva mu nzu napfuye kureba uko iyi mezi idahomye itagize ite mbonye inzu imana ikamfasha ikankorera ibitangaza kubona mvuye mu nzu bakazankora mu nzu nzima ntabwo ntayigwamo ariko nsimbye ariko nkabona inzu ibigaragara mu murenge wa musanze ni nabyo bigaragara mu yindi mirenge ifata ku gace k'amakoro y'ibirunga abo twaganiriye nabo mu murenge wa kinigi bemeza ko impamvu nyamukuru ibatera kubaho mu buzima butandukanye n'abo mu bindi bice by'igihugu ari ubukene ni ubukene kubura amafaranga yo kuzanisha urwondo urwondo ruba ruhenze se ruba ruhenze none se umuntu umukene yaruzanisha iki birababangamiye se none se bitabo wabona wararamwe ibituse abandi bari kurara hameze neza ukabona bitakubangamiye uretse kwibura natwe hari ibyo hari ubushobozi dufite twakwifuza ibyiza kuba heza natwe nk'abandi nta bundi buzima muzi ubuzima bwanyu ni ubungubu ubuzima bwacu ko hano ari ubu turiho si ubundi buzima bwaba ari ubuhe mujya muvugana se n'ubuyobozi ngo bubafashe cyangwa mufatikanye bigenda bite ubuyobozi si ko ari ugufasha abo bashaka none baza kugufasha badashaka
kubona itaka ryo guhomesha inzu cyangwa kubumbamo amatafari muri aka gace kegereye ibirunga abahatuye bemeza ko ari ihurizo rikomeye mu biciro by'itaka nabwo imodoka zibanje gukora urugendo rurerure ni ku mafaranga hagati y'ibihumbi mirongo ine na bitanu na mirongo itanu ku modoka imwe itaka ino bakoreshaga barariguraga ntabwo ino iri taka ry'ino ntabwo rihomaga inzu
rigura gute
imodoka ni ibihumbi mirongo ine na birindwi none ibyo mirongo ine na birindwi nta kimasa ufite se waba ubikuye hehe kandi hano i musanze muhinga ibirayi bikera mukagemura n'indi mijyi hirya no hino mu gihugu ubutaka bwarabuze bose ntariko babufite ijwi rya amerika imaze kwitegereza no kumva iby'iki kibazo yavuganye n'ubuyobozi bw'akarere ka musanze ku murongo wa telefone ngendanwa bwana janvier muri meya w'akarere ka musanze yabanje kutubwira ko iki kibazo bakizi kandi bahangana nacyo umunsi ku wundi muri iyo mirenge cyane cyane dufite ikibazo gikomeye nk'uko ubibona nawe hageze ni ubutaka bw'amakoro kuhageza rero igitaka ubwo nibyo tuba turi kurwana nabyo hari amazu tumaze igihe dukora muri uyu mwaka w'imihigo hari arimo turi gukora ariko si ukuvuga ko afite icyo kibazo yose turi kuyakoraho kugira ngo tugenda dushyira mu bitewe n'ubushobozi nk'ubwo nari mubwiye bukenera nk'ubutaka bukenera amabati hari- uwo nguwo wabonye ashyiramo nk'i- ibyatsi ntashoboye no kubaka igikoni ahita yicanamo kwa kundi twayicanyemo na twa tubati twari turiho tugahita dutobagurika So, ibyo rero nanone byo- byongera umukoro wo gushaka nanone n'isakaro ku mazu amwe n'amwe meya ramura akomeza abwira ijwi rya amerika ku ngengo y'imari bashoye mu gikorwa cyo gufasha abafite inzu zishobora kubateza ibibazo muri iyi- uyu mwaka w'imihigo twari twarashyizemo miliyoni ijana nizo twari turi gukoresha ku miryango ingahe ni amazu atandukanye hari ayo kubaka bushya afite amazu mirongo itanu turi gukora hari ayo gusana twari dufite mirongo itanu hari ubwiherero magana abiri batagiraga namba hari n'ubundi bwiherero igihumbi bwo gusana urumva rero ni amafaranga agenda akora mu byiciro bitandukanye eh, by'iyo miryango hakaba kandi ne- na gahunda turimo yo ku- kwegeranya abafatanyabikorwa kuko tubona ko nabo hari abajya badufashamo eh, muri ibi bikorwa turi kurushaho no kubegera kugira ngo dukomeze tujyanane ariko urugendo nk'uko nabivuze ruracyari rurerure ijwi rya amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'imiryango ikeneye kubona inzu zitunganye aha mu karere ka musanze gusa akarere katubwiye ko ari akazi kadasaba umunsi umwe kuba baboneye imiryango yose amazu atandukanye nayo babamo aya ni nayo ntandaro kuri imwe mu miryango ikomeza kwibasirwa n'ikibazo cy'amavunja kubera umwanda nk'uko bitangazwa n'akarere ka musanze ehabagira ubusa ijwi rya amerika i musanze mu majyaruguru y'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
reka dutangire mbaha ikaze kandi bashimira kuba mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm nizeye ko aho muherereye hose mumeze neza uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo yoteko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari uyu munsi kuri mikoro mugiye kubana nanjye doris mugisha nizero crispe ari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe roje nige na we uhagarariye iki kiganiro mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe imyumvire ku mibanire y'abaramukazi ubusanzwe hari ikintu cyubatswe na sosiyete nyarwanda ko abaramukazi batabana neza bityo dushingiye kuri iyo myumvire turibaza ikibitera ndetse tunarebera hamwe uburyo byakemuka reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa ubundi muramukazi ni muntu ki muramukazi ni isano rihuza umugore w'umugabo ndetse na mushiki w'umugabo ni ukuvuga niba uri umugore ugashaka umugabo mushiki w'uwo mugabo ushatse uba umubereye muramukazi kandi nawe ni uko mu buzima bwa buri munsi hirya no hino mu miryango hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ku mitungo amasambu gucana inyuma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye hari n'ibindi bikunze kugarukaho ku mibanire y'abaramukazi ku buryo bitera kwibaza mu by'ukuri inkomoko y'iyi myumvire n'uburyo byakemuka mu gushaka kumenya igitera imibanire mibi cyangwa ukutumvikana hagati ya bamwe mu baramukazi mugenzi wacu noel imana ishimwe yaganiriye n'abaturage biganjemo abakuze maze bagaragaza impamvu zitandukanye iyo ushatse umugore akahasanga umushiki wawe ubwo niyo yita muramukazi we noneho babyita amashyari kuko bara- bavuga ko aba ari abagore babiri kuko umugore uzanye agira ishyari ry'uwo mukobwa ahasanze bavuga ati wenda hari akenda mugurira hari udufaranga muha mbese akuguriye umugore nakumva agashaka kandi umugore nakumva ashaka ko yabyikubira wenyine hari abaramukazi baba bangana cyane rwose ku buryo atanakandagira kwa musaza we hakabaho abandi baramukazi babana nk'aho ari abavukanyi ugasanga barakundanye njye nabonye rero ari kamere muntu ari ukuvuga ngo ni personalite y'umuntu ku giti cye ariko noneho hakaba n'abandi usanga babana nk'agace n'inkoko ugasanga muri cya gihe umusaza wamaze kuzana wa mudamu noneho ntakomeze kwiyumva na musaza nk'uko mbere bari babanye akabona ko hari ikintu cyahindutse iyo wa musaza wamaze kuzana umudamu urumva niba yabanaga mu muryango na wa mushiki we n'ababyeyi be hari igihe aba yabafashaga ku tuntu twinshi wenda kuko umuntu w'umusore aba afite uburyo bwo kuba yafasha ari nyina ari umushiki we nko kumugurura utuvuta uduki twose wenda akeneye akamwifashisha ariko iyo yamaze gushaka umudamu yubatse urugo urumva bya bintu yagiraga icyo amariraho umushiki we ntabwo biba bikiriho ubwo rero bigatuma atamwiyumvamo neza bikaba byanazana ibintu by'inzangano by'amakimbirane mu muryango gutyo niba umugabo afite mushiki we agashaka undi mugore hari ukuntu urukundo rwa musaza na mushiki bari bafitanye ruba rufite uko rubakurura noneho ku buryo iyo ageze igihe cyo gushaka mushiki we yumva atamurekura hanyuma rero uko kugenda undi mukobwa akaza akamugira umugore wa mushiki we yumva hari icyo atakaje mu maraso burya biba birimo kumutakaza rero nicyo kizana ako kantu abasana bakeba erega burya umuramukazi wawe iyo mubana mu rugo tuvuge uri umugore urahamusanze ni mushiki we wenda bareranaga babanaga uhita ubona ko uje nko kwishyara ari nka mukeba wawe bitewe n'uko hari igihe abahaha yahaha ugashaka ko umuramukazi wawe ari ubiteka kandi si umukozi kandi ni wowe ushinzwe kumenya umugabo wawe ukamutekera agakaraba akiryamira cyangwa akigira ahantu ukabona mbese ukabona arakubangamiye akavuga ati amuha amafaranga agiye gukoresha umusatsi uba yagiye gukoresha umusatsi nanjye n'igihe mba nayakoresheje kandi umugabo urumva uwo bahuriyeho ni umwe yitwa ko ari umugabo wawe kandi noneho nawe niwe areba nka musaza we nta wundi umukemurira ikibazo niwe ugikemura cyose hari n'igihe mugira n'amakimbirane n'undi akajya hagati akaba ari we uyakemura akavuga ati si ubu murashwana kugira ngo bigende gute nta handi namushyira
arakoze cyane mugenzi wacu noweli imana ishimwe ngira ngo ubashije kwiyumvira ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bavuga kuri iyi ngingo y'imibanire y'abaramukazi ese wowe udukurikiye ni iki ubona cyakora kugira ngo iyi myumvire y'uko abaramukazi babana nabi igihe cyose icike burundu muri sosiyete
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mu gihe hakunze kumvikana imvugo ndetse n'ibikorwa bigaragaza ukudacana uwaka hagati y'abaramukazi kamanzi makire na nyirarukundo chantal bo mu karere ka gicumbi ni bamwe mu baramukazi bahamya ko babanye neza kandi buri wese aharanira icyateza imbere mugenzi we mu buhamya basangije mugenzi wacu ishimwe honore barakomoza ku cyabafashije kubigeraho uko nagendaga nshyikirana n'umugabo nagendaga mbiyumvamo mbabonamo nk'abavandimwe banjye njye namumenye musaza nyambwiye ko ari musheri wiwe ndamumenya dutanyanye twatuvugana ni icyo gihe twamenyaniye muhuza gute imibanire yanyu n'iy'abavuga ko baramukazi batajya bacana uwaka cyangwa se usanga bakimbirana bya hato na hato twagendaga dufashanya mu buryo butandukanye ku buryo twafashanyaga buri kimwe cyose naba nabyaye bakampemba bituma mbiyumvamo cyane baba inshuti zanjye kandi ndi muramukazi wabo bamubona nka mukuru wanjye inshuti yanjye umuntu yagisha inama ku tuntu twose utuntu tuganira utuntu twinshi dutandukanye iyo uvuye mu muryango w'iwanyu ujya mu muryango w'umugabo uwo muryango w'umugabo niwo ubaye umuryango wawe bashiki b'umugabo wawe usanze baba babaye abavandimwe bawe kuko kenshi nibo baba hafi yawe nibo bakemura ibibazo byawe byinshi kuba mubana mu nzu imwe mubishobora mute iyo umusaza washatse ntabwo umuntu yakwiye kwifata ko azanye umuntu udasanzwe mu rugo azanye umuntu mugiye gufatanya azanye mukuru wawe azanye umushuti ufata umu- ufata nk'inshuti ibyo bikora rero abantu ba- bari bagiye guhangana niba abantu basanzwe bagira imitima mibi cyangwa bagira amashyari ni inama ki mutanga ku bacyumva ko mu- baramukazi badashobora gukundana badashobora gukorana badashobora guhuza bizinesi cyangwa se ngo babe mu nzu imwe ndi bugira ibintu bintu byose ni ukuri ni ukwizerana ni urukundo nta nanjye navuga ko n'abandi nabagira inama yo kugira urukundo ntukabone umuntu ngo uvuge ngo ubwaje hari ikindi kirenze kigiye kuba oya mufate nk'umuntu wawe uje nka- nk'amahirwe ugize kubona undi muntu ukuba hafi nkamugira inama
reka dushimire kamanzi makire na nyirarukundo chantal abaramukazi bumva ko mu by'ukuri babanye neza bakunzi bacu ndabona christela aje kudusangiza ibitekerezo mwatanze kuri iyi ngingo Ego hari ibitekerezo bamaze kudusangiza nk'uyu witwa Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati mbere benshi bumvaga ko abaramukazi batabana neza ariko ubu ntibikiriho cyane biba ko mu gihe umwe muri bo yaba yaraje mu muryango batamushaka iyo myumvire ikwiye guhinduka kuko abantu bagiye bajijuka kandi n'ufite muramukazi we akamubanira neza Ah, Ezekiel n'umaze kugira icyo adusangiza ariko namwe mukomeje kudukurikira abakunzi b'ikiganiro mukomeze mubyohereze ndakomeza kubyakira tuzabikomerezeho ubutaha Doris wasubirana ijambo urakoze cyane christela kubw'ibitekerezo abakunzi bacu bamaze kutugezaho ese we christela kamubaze iyi ngingo y'iyi myumvire ku mibanire y'abaramukazi uyitekerezaho iki ko buri gihe badacana uwaka Ah, ibyo navuga ko ari nk'ibintu muri sosiyete twimitse ukumva ko abaramukazi batagomba kubana neza kandi hari n'ababanye neza ntekereza ko iyo atari ikibazo cy'umuryango ngo bagirane amakimbirane ashingiye ku masano bafitanye ikibazo bagirana n'undi mudamu ku wundi mudamu cyangwa umukobwa ku wundi mukobwa ibibazo babigirana ariko ugasanga sosiyete cyane niba ari abaramukazi igahita ivuga ati aha ati buriya ikibazo bagiranye ni ukubera ko ari abaramukazi ariko ni ibintu bikwiye guhinduka tukumva ko iteka abaramukazi batabana nabi hari ababanye neza kandi abo nibo bakwiye no kubera urugero abandi nk'uko muri iki kiganiro turi kubigarukaho cyane ari umukobwa witegura gushaka agomba kumva ko niba abonye muramukazi we bitazaba ihame nk'uko bavuze ngo babana nabi arakoze cyane christelle w'icyeza nawe udukurikiye mwibutsa ko ukomeje gukurikira ikiganiro ejo ku ijana na kane n'ibice bitatu fm kuri radiyo ijwi ry'amerika impuguke mu mibanire y'abantu zemeza ko imyumvire y'uko abaramukazi batabana neza ikwiye gucika burundu ariko bikagirwamo uruhare n'impande zombi mugenzi wacu marie claire singizwe yagiranye ikiganiro n'uwamaho claudine impuguke mu mibanire y'abantu atangira amubaza inkomoko shingiro iyi myumvire inkomoko nyamukuru ni uko babaga bari kumwe kenshi bikaza gukura byitwa gutyo bigahinduka ihame y'uko abaramukazi bagira icyo bagomba gupfa byanze bikunze bigasa nk'ibishaka kubihama ese ubundi iyi myumvire yahinduka burundu ibi bintu bishobora guhinduka ntibikomeze gusakara tukigira ku bandi yahinduka hakozwe iki cyakorwa n'andi muri iki gihe tugezemo cy'iterambere navuga muri rusange twiga tuvoma imico mu mahanga iri myiza tukagerageza kuyishyira mu bikorwa tukayubahiriza tukayikurikiza iri mibi tukagenda tugira uburyo bwo kuyibuza gukomeza kuducengera ubu bikaba bishoboka rwose ko muramukazi w'umuntu ashobora kubana neza n'umuryango kandi inshingano zigakomeza ndetse na wa mugore wa musaza w'umuntu agakomeza kubana neza n'uwo muntu kubera iterambere mu myumvire cyane cyane niyumva rero muri urwo rwego hakorwa icyo navuga ngo ni ubuvugizi bwo kwimakaza imico yacu mizima bene iyo mibi hagashyirwaho uburyo igenda itakara ni byiza nk'uku nguku mukoresha itangazamakuru mu biganiro bikandikwa bikigishwa mu mashuri bikigishwa eh, mu- mu nsengero n'ahandi hose muri kominote abantu bashobora guhurira iyo mico ikajya iganirwaho ababikora ni umuntu ufite inshingano wese umuntu ufite inshingano mu miyoborere umuntu wese ufite inshingano ku kintu gikora ku bantu benshi turi kugenda tugana ku musozo ariko si uruhare rwa sosiyete mu guca iyi myumvire burundu rwaba uruye na sosiyete ishobora gutuma iyo mibanire igenda nabi kuko haba hari ibyo bagomba kuvugwaho iranga abo bantu bombi sosiyete ubusanzwe kugira ngo igire umutekano igire amahoro akenshi yakaba irangwa n'imico mizima imico myiza kuko mu gikuza sosiyete kimwe tuzi ni umuco imico igira amahame ngenderwaho ayo mahame ngenderwaho rero iyo arangwamo n'amakimbirane akomeye kandi yagizwe ihame urumva ko ntaho byagira umusaruro sosiyete yahora ifite amakimbirane asa nk'ayahawe agaciro
marie claire singizwe arakoze cyane ku kiganiro kizagiranye n'impuguke mu mibanire y'abantu uwamahoro claudine
ubuzima twicuza byinshi ibibi twakoze ni byiza tutakoze hari amahirwe aza rimwe gusa ntazongere kubaho ukundi niba hari uwo ukunda bimubwire bimubwire none niba hari uwakubabaje mubabarire mubabarire none kuko ejo ahora ejo kuko ejo atagera kuko ejo burya akabaho none niwo munsi ufite kuko ejo ahora ejo kuko ejo atagera kuko ejo burya hatabaho none niwo munsi ufite turi abantu turakosa wacika ugakomeretsa ubukunda ariko ntukahindire kumwamura ahubwo ntubuza muhinguranyije umutima icyizere ni nk'amazi ni nk'amazi yamenetse nayoba biba birangiye niba hari uwo ukunda bimubwire bimubwire none niba hari uwakubabaje mubabarire mubabarire none kuko ejo hahora ejo
reka twizere ko aka karembo kabashimishije bityo tubibutse ko ukomeje gukurikira ikiganiro ejo ku ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu munsi turi kuganira aho turi kuvuga ku myumvire itari myiza igaruka ku mibanire y'abaramukazi bakunzi bacu murabizi ko duha agaciro ibitekerezo byanyu ku ngingo zinyuranye tubaganirizaho bityo reka nongeremo ikaze christelle w'icyeza adusomera ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize rero bakunzi b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho yagarukaga ku myumvire y'uko ba mukase w'abana bahura ari imbogamizi ku mikurire y'abana basanze mu rugo aho twibazaga tutese ni iki cyakorwa ngo iyo myumvire ihinduke twihuse sibomana alphonse uherereye imamba mu karere ka gisagara yagize ati njye mfite ababyeyi bose ariko ndutwa n'ubana na mukaze data umbyara yigeze kujya antera icumu akamusha kandi mu by'ukuri by'ukuri sinigeze nsuzugura ababyeyi naho nkunze u rwanda yagize ati uko byakemuka ni uko abana na ba mukase bajya baganirizwa ariko nanone usanga abaturanyi b'iyo miryango aribo ba nyirabayazana batuma abana basuzugura ba mukase kuko usanga iyo amucyashye bamubwira ko ari uko atari nyina ariyo mpamvu yabimukoreye naho erike we yagize ati abantu baratandukanye hari abana nzi barerwa na mukase ariko ubuzima babayemo burakaze kugeza ubwo muri bo yatewe inda n'umugabo wa mukuru we hanyuma mukase arabishyigikira naho iradukundaga kuri jean dodier yagize ati kuba waba mukase w'abana utabyaye ntacyo bitwaye mu gihe mwubahana naho iyamuremye zekeri uherereye mu nkambi ya mahama yagize ati iyi ngingo ni ingenzi cyane muri sosiyete kuko usanga hari amakimbirane mu miryango ashingiye ku mibanire y'abana na ba mukase naho ishimwe patrick uherereye mu murenge wa muyumbu we yagize ati muzadusure yego patrick mu minsi iri imbere tuzabasura uyu ntiyatwibwiye afite nimero iherwa na kane umunani karindwi zeru yagize ati icyakorwa ni uko bakubahana bityo hakabaho umubano ukomeye hagati y'abana na ba mukase naho sibo rurema uherereye mu karere ka ngoma yagize ati biterwa n'umutima w'umuntu nkanjye narizwe na mukadata kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu kandi papa wanjye kugeza uyu munsi arafunze muka data niwe wandeze nkaba ndangije amashuri atandatu yisumbuye naho alexis uvuga ko aherereye mu rutagara yagize ati mukaso ntabwo abiba ari mama wawe ntacyo yagukorera ngo kikunezeze bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ndabibutsa ko mu gihe mutwoherereje ibitekerezo mwajya mutwibwira amazina yombi mukanatubwira aho muherereye reka dukomereze kuri uyu nawe utaratwibwiye ufite nimero iherwa na gatatu zeru mirongo inani na gatatu aho yagize ati biragoye ko umubyeyi utari nyoko wamwizera uhora umwishisha hari n'undi ufite nimero iherwa n'icyenda icyenda zeru we yagize ati umwana aba akwiye kubaha mukase bituma na mukase amukunda naho elize uherereye mu mujyi wa kigali yagize ati birashoboka cyane ko mukaso yaba mama wawe kuko bashobora no kugukura muri oruferina ukabakunda nk'ababyeyi bawe naho john yagize ati nabanye na mukadata ariko ibyo yankoreye n'ubu ndi mukuru ingaruka ziracyari kunkurikirana kuko yarampemukiye cyane ubutumwa bwa none reka tubunire aha tuzasubire ubutaha mu mwanya nk'uyu ariko nanone mbibutsa ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mujye mutubwira amazina yanyu yombi mutubwire n'aho muherereye tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none bibutsa ko twaganiriye ku myumvire y'imibanire y'abaramukazi mu kiganiro twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage ndetse kandi twumvise ubuhamya bw'abaramu babanye mu mahoro bityo twizeye ko babereye abandi urugero ese wowe wari udukurikiye ni icyo ubona cyakorwa kugira ngo imyumvire y'uko ko abaramukazi babana nabi igihe cyose icike burundu muri sosiyete wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe reka mbashimire mwe mwese mwari mudukurikiye nshimire kandi n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro roje nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro mu gihe mizero crispin yari ari ku buhanga bw'ibyuma ngewe mwabanye bageze iki kiganiro nitwa mugisha doris muhore y'imana abane namwe amakimbirane duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi cya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo iyo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
Oh yeah. Butera Lopez. My baby teach me mapenzi ni nini, nionyeshe kwa mifano na vitendo, nione wako upendo. My baby teach me mapenzi ni nini, nionyeshe kwa mifano na vitendo nione wako upendo, nakuhitaji sana.
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turatugeza ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma nadia taha niwe wamfashije kwegeranya aya majwi amahoro n'amahirwe kuri mwese
It's a MK record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika.
na upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo hiza na